Iri n'ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi ndabaramukije nshuti namwe bavandimwe turi kumwe ikaze ku ijwi ry'Amerika abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu kuba rero uyu munsi basivye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta uwo ni pascal nyabenda umuyobozi mukuru wa cndd fdd ishyaka riri ku butegetsi mu burundi na agaton rwasa w'ishyaka fnl igice kitemewe na leta bavuga ku matora ateganijwe mu burundi mu minsi mike iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo hitabwa muri yombi rya generali karenzi karake umuyobozi mukuru w'ibiro by'ubutasi mu rwanda turaza kuzibagezaho mu kanya ntimuve ku maradiyo yanyu imbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na frederic nkundikije
mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshamake amakuru twateguriye ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch risaba ko general karenzi karake umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu rwanda yafatiwe mu bwongereza acirwa urubanza hisunzwe amategeko intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca mali yasavye inama mpuzamakungu ijeje umutekano gufata mu mugongo igihugu ca mali mu gihugu ca nigeria ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu mirongo ine ido nido y'aya makuru n'umushikiranganji w'igihugu cy'u rwanda ajejwe ubutungane johnston busingiye yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko general karenzi karake yahagaritswe kandi ko leta y'u rwanda yasabye igihugu cy'ubwongereza umuco kuri iryo hagarikwa abatetsi b'igihugu cy'ubwongereza bavuga ko karenzi karake yahagaritswe hisunzwe umutahe w'igihugu cya espanye kiri mu ishyirahamwe ry'iburaya kimurondera kubera ibyaha kimwagiriza byo kugandagura abasivile umushikiranganji w'igihugu cy'u rwanda ajejwe imigenderanire louise mushikiwabo yariyamirije iryo hagarikwa mu rwandiko yashikirije kuri twitter akaba yavuze ko ibihugu byo mu rengero bikunda gufatana mu nda mu nyifato idashobora kwemerwa yo gukengera abanyafurika general karake hari mu batetsi bakomeye ba gisirikare bo mu gihugu cy'u rwanda hamwe n'ababuhoze ko bashika mirongo ine bari ku rutonde rw'abagirizwa ibyaha byo mu ngwano urutonde rwashikirijwe n'igihugu cya espanye abo batetsi bagirizwa jenoside ibyaha byo gutyoza kazina muntu hamwe n'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abasivile ibihumbi n'ibihumbi barimwo abanyagihugu bava mu gihugu cya espanye ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikiranira hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro by'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu ca Espagne cagirije ivyaha abandi bategetsi bakoma mirongo itatu n'icenda bo mu gihugu cy'u Rwanda ngo abategetsi b'igihugu ca Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe Daniel Bekele umuyobozi w'ibiro Human Rights Watch muri Afrika avuga ko hamaze gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri jenoside mu Rwanda yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye ubutungane ku vyaha vyakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butegetsi RPF kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane umutetsi mukuru waserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca mali ejo ku munsi wa kabiri yarasavye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ngo ihe agahembo ico gihugu kubera amasezerano y'amahoro cafunditse n'abagwanya ubutegetsi baba tuareg mu ndwi iheze mongi hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe wo gufasha abanyamari kuronka amazi umuyaga nkuba hamwe n'amashure hamdi yavuze ko gusubira kuronsa abanyamari ibintu vyankenerwa ari ikintu gikenewe cyane muri iki gihe abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi b'impunzi bariko baratahuka mu ngo zabo yavuze ko igikorwa cyo gusubira kubaka igihugu ca mali kizogorana kurusha igikorwa cakozwe cyo gusambura ico gihugu yongera avuga ko kure kurenga ku masezerano y'agahengwe vyama biriko biraba mu ntara yo mu buraruko vyibutsa ku ikibazo c'umutekano kigoye gutegera kandi ko ata muntu ashobora kumenya ibintu abantu bishobora gushika leta y'igihugu ca Mali ku munsi wa gatandatu yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'abarwanyi b'abatuarega hamwe n'abarabu bafashanya amasezerano yabaye inyuma y'amezi atari make leta iteye igikumu ku masezerano y'amahoro n'iyindi mirwi itwaje ibigwanisho yakorana na leta muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika mu gihugu ca nigeria naho abantu bashika mirongo ine barishwe mu bitero vyakozwe n'umurwi w'intagondwa boko haram abantu bavyiboneye hamwe n'abaronse amakuru yatanzwe n'abapolisi bavuga ko ivyo bitero vyakozwe mu bisagara bibiri vyo mu ntara borno ku munsi wa mbere hamwe no ku munsi wa kabiri ku mugoroba abantu baba muri ivyo bisagara barusimvye babwira radiyo ijwi ry'amerika ko abo bagizi banabi baje mu modoka za minibus hamwe no ku mapikipiki bagaca batangura guturira amazu no kwica abanyagihugu babanje kubasahura ivyabo isa daburo umwe mu banyagihugu baba muri ivyo bisagara yavuze ko bamwe mu bantu bagandaguwe barashwe mu gihe abandi baciwe amazosi yavuze ko abana hamwe n'abakenyezi bari mu bantu bagandaguwe ejo ku munsi wa mbere kandi abantu bashika mirongo itatu barishwe igihe umukobwa w'umunyahuzi yiturikiriza ko ikibombe ari mu isoko iri hafi umusigiti mu gisara ca maiduguri mu ntara ya bono gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ariwe wakoze ico gitero yamara umurwi w'intagondwa z'abaislamiste boko haram umaze imyaka itandatu ukora ibitero ku basivile umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yateye akamo inama nshingamateka zo mu bihugu vy'uburaya kazisaba gushira imbere amategeko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu vyabo igihe yariko arashikiriza ijambo abategetsi baserukira ibihugu vyabo mu nama nkuru y'ibihugu mirongo ine n'indwi niho batera ako kamo kasaba ko boba abo bantu kwinjira muri ivyo bihugu
inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu inkuru nyamukuru mu burundi ibiganiro byaraye byongeye gutangira byunganiwe n'umuhuza mushyashya ibyo biganiro ariko leta y'u Burundi ntiyabyitabiriye ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd hamwe n'amashyaka yemeye kujya mu matora abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asanzwe arihanangiriza perezida nkurunziza ngo atasubira kwiyamamariza amatora abitabiriye iyo nama bavuga ko ibiganiro bizakomeza ngo hari igihe leta nabo bavuga rumwe bazikubita agashyi bakabizamo ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mukamusoni Ivyo biganiro vyaserukiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ni ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'inama nkuru y'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Abitavye ivyo biganiro ni Migambwe, Inani n'abanyepolitike basanzwe batemera ubutegetsi bw'ibujumbura co kimwe n'amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike asanzwe ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida nkuru nziza. Leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi ntibitavye ivyo biganiro mu itangazo CNDD-FDD yasohoye yavuze ko ivyo biganiro ari ivyo gusamaza abantu. Pascal Nyabe Kabenda ni umukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
Abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abene gihugu.
Umugambwe CNDD-FDD ubona ko intumwa nshasha y'ishirahamwe mpuzamakungu ni Abdoulaye Batiri atari kwihutira gutunganya ibiganiro.
Umugambwe CNDD-FDD urashima umwitwarariko w'amakungu ku bijanye n'u Burundi, ariko ku bwacu aho uko iyo ntumwa yoza yihu kwihutira gukoresha amanama kandi hasigaye iminsi itanu gusa mu matora abe vyoba vyiza abanje gushishoza akabonana na bamwe n'abandi akibonera wenyene uko ibintu vyifashe mu Burundi mu mugambwe iprona ishami rirongowe na konsilia nibigira bavuga ko batarota baja mu nama iyo ariyo yose kuko iki gihe nico kwiyamamariza amatora gaston sindimwo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe iprona dushaka kumenyesha buri n'amakungu ko umugambwe wa sikana iprona atabiganiro na kimwe ugiye kujamwo canke wimeje kujamwo imbere y'amatora nta n'inama n'imwe tuzokwitabamwo niyo ashaka azoza kuturamutsa ngaha ku muguni niyo dukorera imbere yuko tuja muri kama agatongwasa arongoye fnl yigenga iri mu runani amizero y'abarundi yari yitavye ibiganiro ati leta y'u Burundi irerekanye ko idashaka ko ingorane ziva mu nzira kandi amasezerano yarusha isubiye kuyahonyanga ico tuzi neza nuko leta yaratumiwe kandi irazi neza yuko kuva i Dar es Salaam tariki mirongo itatu na rimwe z'ukwa gatanu ni johannesburg itariki cumi na zitatu z'ukwe- z'uku kwezi turimo ko akarere na afurika yose badusabye kwicarana tukavugana tugapfundikira hamwe igihe amatora yobera tugatorera n'umuti n'ibindi bibazo kuba rero uyu munsi basivye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta yuko ibintu vyogenda neza ku, ku neza y'abantu bose kumbure ineza y'abarundi siyo iraje ishinga bano batwara mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari biteze umuti muri ivyo biganiro agatongwasa avuga ko amatora ategekanijwe kuri uyu wa mirongo ibiri n'icenda adashoboka ahubwo ngo leta iri kwikina inkinamico mu bisanzwe amatora aba amatora kuko haba hari umwuka mwiza uwo mwuka mwiza gushika ubu ntawuhari aha i bujumbura bazindutse barafata abantu hirya no hino mu gihugu hose wumva abantu bari gufatwa uvyovyo batabwa mu mbuto ata cyaha na kimwe kindi bagirizwa atari uko ari abayoboke bacu none wumva muri ico gihe ishaka amatora nyezina canke ishaka inkinamico y'amatora inkinamico y'amatora rero twese iyo tukeneye tube dukeneye amatora yoduha inzego zizegwa n'abarundi bose zikizegwa n'amakungu mugabo ntawocika intege ngira ngo uyu munsi hari gutangura si ukuvuga ngo uyu munsi twaza ngo duce turanga tubirangije twizere ko kumbure ejo hirya y'ejo bashobora kuza naho biri uko ivyo biganiro vyabandanije biba hagati y'abari bavyitavye bamvuga inyumvira frederico icegera c'uwurongoye umugambwe sawa nyafurodebu usanzwe utavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa nkuru nziza aho twavugana isaha cumi n'igice yatumenyesheje ko babandanije ivyo biganiro kandi no kuri uyu wa gatatu bazobandanya ngo bakizera ko leta nabo bose batitavye bazogera aho bakitaba abana bariya bakibaza igituma abo batitavye batafumye baza bagashikiriza ivyiyumviro vyabo mugabo bahashitse ubu ikibazo gisigaye ni ukumenya ico ivyo biganiro bizoshikako hatarimwo impande zose n'ingene ibibazo biri mu burundi muri iki gihe bizohera ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
umutegetsi mukuru ushinzwe ubutasi wa guverinoma y'u rwanda generali karenzi karake yatawe muri yombi mu bwongereza minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge yabwiye ijwi rya amerika ko karake yatawe muri yombi kandi ko guverinoma irimo kureba uko yabona ibisobanuro ku gihugu cy'ubwongereza ku byerekeye impamvu y'ihagarikwa rye abategetsi b'ubwongereza bavuga ko karake yatawe muri yombi kuri manda z'uburayi ku busabe bwa esipanye aho ashakishwa ku bifitanye isano n'ibyaha byo mu ntambara byakorewe abasivili minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo ku rubuga rwe rwa twitter yamaganye itabwa muri yombi rya karake kuri iki kibazo cy'uko generali karenzi karake yafatiwe mu bwongereza akaba afungiye i londres mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na porofeseri charles kambanda impuguke mu by'amategeko kandi yunganira ababuranira mu mujyi wa new york inaha muri leta zunze ubumwe za amerika
profesa charles kambanda kuba inzego zishinzwe umutekano z'ubwongereza zafashe generali karake karenzi i londres mu bwongereza mu mategeko mpuzamahanga ifatwa rya generali karenzi karake murisobanura muti biriya byuzuza amategeko kubera ko ah, bam- bamufashe kubera manda zasohowe na na S- na esipanye esipanye ni igihugu kiri mu muryango wa european union amategeko ya european union bivuga ko iyo igihugu kimwe gifite manda zo gufata umuntu runaka ibindi bihugu bihita bibona oburigasiyo zo gufata uyu muntu bakamugeza ku bu- ah, mu- mu- mu gihugu kimukeneye mushatse kumvikanisha ko ubu ubwongereza bushobora kumwohereza mu gihugu cya esipanye yego oranabibonye batangiye icyo twita extradition procedure ni ukuvuga ngo urubanza rwo- rwo- rwo kohereza umuntu mu kindi gihugu kugira ngo asubize ibyaha abazwa n'icyo gihugu Ah, mbere y'uko umucamanza w'igihugu runaka yemera ko mbere y'uko umuntu afatwa mu gihugu runaka kubera manda zasohowe n'ikindi gihugu hagomba kuba hari umucamanza w'icyo gihugu wabanze kureba dosiye akayumva ake- akemera ko ibintu abazwa bifite shingiro ni ukuvuga ngo abongereza hari magistrate cyangwa umu- umucamanza wabanje kureba iriya dosiye akemeza koko ko ziriya manda zifite shingiro ko uyu muntu yafatwa noneho tukaba tugiye kuri faze ya kabiri amaze gufatwa kuri faze ya kabiri bikaba ari nabyo extradition process bivuga ko uwo mucamanza mugombye kumwumvisha ko ibyaha uyu muntu aregwa nta- ntabwo ari ibya bindi byaha twita ibyaha bya politiki ibyaha bya politiki kimwe mu byaha bya politiki giko- gikunze kuvugwa ni, ni treason ku- gushaka gukuraho leta ku- ah, ah, ukoresheje ingufu cyangwa mu gupanga gukuraho leta icyo ni icyaha cya politiki ikindi cyaha cya politiki na biriya byaha bijyanye no kubuzwa uburenganzira bwo kuvuga cyangwa biriya ariya amasezerano mpuzamahanga kuvuga gutanga ibitekerezo byawe iyo bagukatiye kubera ibyo byaha bene byo ah, iki cyaha cyitwa icyaha cya politiki noneho mu byaha karenzi generali karenzi ara- aregwa aregwa ah, jenoside aregwa ibyaha ah, crimes against humanity byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara ibyo ni ibyaha profesa charles mukambanda mugarutseho ibyo byaha esipanye bimurega kubera iki bishingiye ku ki ndanafite dosiye yose hano nayibonye nabanye imyaka ibiri Ah, em- em- em- erega biriya byaha byose byakozwe mu gihe cy'abacengezi hari ibyaha byakozwe eh, buriya bwicanyi eh, bu- bu- bwaza kwitwa jenoside bu- bukorwa cyangwa burangira birangira kubera bizi ko uduke uturere dutandukanye twagiye tuvi- tugira ah, eh, ibihe birebire by'intambara biriya ibyaha bamurega babarega cyane cyane ni ibyaha byakozwe muri north aho bitwaga guhengeri na gisenyi hari amatarehe hari amadate specific babarega ah, hari eh, babarega for example kuba ngo hari igihe ba- bakusanyaga abantu bakabakura mu mazu yabo noneho bakababaza bamwe bakabakora babakeka ko ari abatutsi bakica abahutu um, babarega hari aho- hari ikindi cyaha mbona mu bindi mu yindi minsi itandukanye kubesha ko abakengezi bateye ku mpande zombi baha- bakagota uruhande rumwe rukaba rurasa urundi n'urundi rusubiza ariko zombi impande akaba ari iza fpr ah, bagamije kugira ngo babuze abantu cyangwa imiryango mpuzamahanga kugera muri turiya turere ikindi kugira ngo ba- ba- babwire abantu bose bari muri kariya karere ko bava mu nzu mu mazu- mu- mu ngo zabo kugira ngo bajye ahantu harinzwe noneho bamaze kuhagera bak- baga- bakabica Ah, hari kese hari ingero nyinshi batanga hari amazina menshi atangwa hari n'abagabo benshi batandukanye yewe bamwe mu- bamwe mu bagabo bo ubwabo bakoze biriya byaha bari muri fpr bakabikora Nu- nuko dosiye iteye muri make niko dosiye itenda uba mwarayikurikiranye cyane ku buryo burambuye ariko harimo n'ubwicanyi bw'abaturage b'aba esipanyolu ubwabo bavugwa muri iyo dosiye yes yes harimo abesipanyoli bari abihaye imana ariko abihaye imana umwebuke ko nabo uko babivuga mu ru- mu rubanza impamvu babishe ni uko bariya bi- abihaye imana bari bamaze gukurikira bari beha- behaye ba- bashyize umurego mu gukurikira ubu bwicanyi bwagenda bukorwa bwagendaga bukorwa mu- mu duce dutandukanye Ab- abihaye imana batangaga boherezaga amakuru y'amashusho amakuru y'amajwi ibintu bimeze gutyo babyohereza mu- muri za misiyo iwabo noneho bigaragara ko impamvu ba- bariya bamisiyoneri ba- babishe ni uko bari babungamiye ah, gahunda yo kwica abaturage iyo iyo ubibonye iyo ubonye urubanza rwa esipanye ni uko rumeze ndabashimiye cyane professor charles kambanda tuvuganye ari mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe z'amerika murakoze ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda na ambasaderi w'u rwanda mu bwongereza ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone ngo bagire icyo bavuga kuri iryo tabwa muri yombi rya generali karenzi karake inshuti zacu ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo
mu kiganiro amerikana cyo muri iki gitondo turavuga ku kugena ibintu byifashe ku birabure bo muri amerika muri raporo yasohowe n'ishyirahamwe national urban league ishyirahamwe riharanira inyungu z'abirabure national urban league muri raporo ryasohoye uyu mwaka ku kugena ibintu byifashe ku birabure b'abanyamerika ryasanze abirabure b'abanyamerika bazi inyuma y'abazungu mu bisata nk'indero ubutunzi amagara y'abantu n'ubutungane ni ikintu abigisha n'abanyeshuri bo kuri kaminuza ya medgar evers mu gice cya brooklyn mu gisagara cya new york bashaka gutorera inyishu ishuri kaminuza medgar evers college rigizwe ku bice mirongo icyenda ku ijana n'abirabure ryuzuyemo abanyeshuri biga batiziganya kugira bashike ku bisabwa kugira baronke amadiplome yabo yamara mu bitandukanye n'abanyeshuri b'abazungu abanyeshuri b'abirabure muri rusange kenshi ntibaronka akazi umuntu afatiye ku byatohojwe ku kugena ibintu byifashe ku banyamerika b'abirabure muri raporo yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho ibitigiri by'abarangiza amashuri yisumbuye n'amashuri kaminuza byiyongera ibiharuro by'abirabure batagira akazi bigera kuri mirongo ibiri ku ijana mu bisagara indwi biri mu bisagara binini cyane muri amerika urugero rw'ubushomeri muri iki gihe mu gihugu ruri kuri bitanu n'ibice bitanu ku ijana naho ibibazo bikomeye by'ubutunzi byarangiye mu gihugu ibyo bibazo biracibonekeza mu bice bitari bike bibamwo abirabure umukuru w'ishyirahamwe urban league mark moreal avuga ko ubushakashatsi bagize bwasanze hari igihushane hagati y'abazungu n'abirabure mu bijyanye n'ibiharuro no gusoma amenyesha ko amerika itegerezwa gukuraho icyo gihushane n'igihushane ku bijyanye no kuronka akazi amenyesha ko ari ibintu bikenewe cyane kugira amerika ishobore guhiganwa neza mu byerekeye ubutunzi mu kinjana cya mirongo ibiri na rimwe ishuri kaminuza medgar evers college ririko rifata ingingo zo kubona ko abarangije muri iryo shure biteguriye guhiganwa ku isoko ry'akazi shemroy primo ari mu myaka ya nyuma y'ishure kaminuza medgar evers college yagize stage mu biro by'umushikirizamanza mu gice cya brooklyn mu gisagara cya new york kugira bizomworohere kuja mu mashuri y'ivyerekeye amategeko avuga ko atashimishijwe n'ivyavuye mu bushakashatsi bwagizwe n'ishirahamwe national urban league naho bitamutangaje yamara avuga ko nk'umwirabure bitoroshe ku isoko ry'akazi yamara atangaza ko hari abagenzi biwe benshi bamurabira ko akarorero kubera yafashe inzira itandukanye akaja mu ishure kaminuza ahageze mu myaka ya nyuma kandi afise imigambi yo kubandaniriza mu ishure yigisha ivy'amategeko ubushakashatsi bw'ishyirahamwe urban league bwerekana ko hakiri akarenganye ku bijyanye n'akazi ubwo bushakashatsi busanga ko naho abirabure baba bize ku mashuri amwe n'abazungu urugero rw'ubushomeri bisa n'uko ruba ruri hejuru cyane ku birabure abantu baribaza igituma benshi bakabona ko biterwa no gukumira bifatiye ku ibara ry'urukoba mu kazi bikibonekeza kubera izo mvo abanyeshuri b'abirabure bategerezwa kwiga inshuro zibiri kurusha abazungu kugira baronke ikibanza ku isoko ry'akazi
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
gukingira inkewe mu bijyanye n'amadini ni ikintu cyankenerwa kandi cyihutirwa ko twoshira kwa kigoro ahantu henshi ku isi abakirisitu abayahudi abashiya abasuni abayezidi aba ahamedi n'ababahayi babayeho bakumirwa kandi bahohoterwa ariko ibyo ntawe byekeka ku gatwe k'amareta gusa arasalani sulemani intumwa ya leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abayisilamu ujeje iterambere yavuze ati n'ibitero bigirirwa n'amashyirahamwe ategamiye leta nabyo nyine birihutirwa yavuze ati mu kwezi kwa kane twarabajwe n'ubwicanyi bwagiriwe abemera kirisitu mu gihugu cya kenya na libiya bigizwe n'imigwi y'iterabwoba ibyo arasalani sulemani yabivugiye mu nama igira gatanu y'ishyirahamwe rikorera istanbul ryitaho ishyirwa mu ngiro y'ingingo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nimero cumi na gatanu na cumi n'umunani isigura ibyerekeye kutihanganirana mu byerekeye amadini gukumirwa no guhohoterwa iyo ngingo ya cumi na gatandatu cumi n'umunani ni igikoresho gikomeye mu kurwanya iryo hohoterwa kandi amaleta yategereza kurishyira mu ngiro iyo ngingo iratomana neza imico n'imibereho myiza byoba umushinge n'ibirimbi byofasha kurwanya no kurengera ukutihanganiranira bifatiye ku madini iyo ngingo kandi iremeza ko atana kimwe coza gisigura ko umuntu yohohoterwa kuko ashikirije ico yiyumvira ihamagarira amareta gushira imbere ubwigenge ivyiyumviro bitandukanye gukingira amashengero gushiraho amategeko arwanya ikumirwa gukorana n'abaserukira amadini no gushira imbere gutatura amatati bidaciye mu migere iyo ngingo kandi iratera intege abatwara amareta n'amashirahamwe ategamiye leta kwiyamiriza kutihanganira bifatiye ku madini no gukorera hamwe n'abarongoye amadini kugira izo ntamanyo zive mu nzira amakungu ategerezwa gukomeza kubahiriza no gukingira agateka k'inkwehwa ari mu bya politike cyangwa mu bindi bisata ubwigenge mu kutaniganwa ijambo no mu madini n'agateka amareta yagomba gukomeza
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikije agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
urakoze Eugenie mu makuru twabwiye twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikirana hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro vy'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu cya Espagne cagirije ivyaha abandi batetsi bakomeye mirongo itatu n'icenda bo mu gihugu cy'u Rwanda ngo abatetsi b'igihugu cya Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe daniel bekele umuyobozi w'ibiro human rights watch muri afurika avuga ko hamaze gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri jenoside mu rwanda yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye utungane ku byaha byakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butetsi rpf kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane iyi ni inkuru twavuze ivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ban ki-moon yateye akamo inama nshingamateka zo mu bihugu vy'uburaya kazisaba gushira imbere amateko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo igihe yariko arashikiriza ijambo abatetsi baserukira ibihugu byabo mu nama nkuru ibihugu mirongo ine n'indwi ejo ku munsi wa kabiri mu gisara ca Strasbourg mu gihugu c'ubufaransa umushana Haiban yaratangaje ko atewe umutima uhagaze n'ubuzima hamwe n'inzira zirimwo impanuka abimukira impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bacamwo ngo cane cane mu ruzi Mediterane hamwe no mu ruzi ande Andaman hamwe na Bengal umushingantahe ban yagize ati ndabateye akamo kabasaba kuvugira no gukingira abanyagihugu bahunga ingwano ubukene hamwe n'ubushomeri ati twese turafise uruhara rwo gufata ingingo inyazo imbere yuko abantu basubira gutakaza ubuzima bwabo ati nico gituma ibihugu vy'iburaya bikwiye gutunganya amayira yizigiwe abimukira bashobora gucamwo twavuze kandi ko umutegetsi mukuru aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca mali ejo ku munsi wa kabiri yasavye inama mpuzamakungu ijeje umutekano ngo ihe agahembo ico gihugu kubera amasezerano y'amahoro capfunditse n'abagwanya ubutegetsi b'abatuarege mu ndwi iheze mongi hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi ibiganiro byacu birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu tugiye kuganira turaganira na kidumu na ngabo leonce mu kanya gatoya yaramenje
barakeze ko abantu bahindura ingendo barakeze ko imitima ishingira nawe ukuri atagucisha iruhande atagukingira ikibaba turwanye injavi turwanye ububisha ishari n'inzigo bivane mu mitima wishe wasahuye ngo yaramenje wikitse mu kiza atoteza abandi yaramenje wishe mu kwihora uwahoye abantu ubwoko Yeah.
inshuti z'ijwi ry'amerika rero murimva izo mpanuro za kidumu n'imbona jean pierre jean pierre urahura akomeye meze neza kabisa turi kumwe kandi na ngabo leonce nawe turaza kumva impanuro ze mu ndirimbo ye sagamba burundi ngabo leonce urahura akomeye ndaho rwose ndakomeye cyane muragumye
nitugumye turoroshe
ni ugusaba imana rero noneho aho ku- koroha tugakomera yego nuko ndabashuje cyane rero bashyitsi bahire ubwo rero mumaze kumva inshuti z'ijwi ry'amerika mumaze kumva igice kimwe cy'indirimbo yaramenje ya kidumu niko se jean pierre kidumu izo mpanuro zawe urumva abarundi bazumva koko urabona twebwe dukora akazi k'ubuhanuzi turahanura Mm.
hanyuma iyo uhanuye umuntu ashobora guhitamwo kutabikurikiza agakora ibyiwe cyangwa agakurikiza impanuro wamuhaye Mm.
abantu bafite uburenganzira bafise uburenganzira bwo gukurikira ibyo bashaka ariko impanuro iguma ari ya yindi kandi mu kirundi turavuga duti ukuri ni kumwe gusa nta Mhm.
kuri kubiri Mm.
ukuri ni kumwe yego Mhm. niko se- none iyo wumvise se nk'ubutumwa bwawe kuko iyi ndirimbo igihe wayicurangiye eh, hashize imyaka n'imyaka noneho ukabona indyane ziragarutse mu gihugu n'ubwo butumwa uba waratanze n'izo mpanuro uba waratanze ntabwo bikubabaza mu mutima birambabaza ahubwo hariho abantu bariko baransaba ngo nsubire kandi kuririmba narahiye ko natabyo nzosubira Mm, kubera mm, y'ubu nta nyinshi ndabifitiye mm, mbona ibintu bindengeye mm, mbona ibintu nabuze inyishyu ngabona mu ba- mu babanyi b'igihugu cy'u Burundi ababanyi ibihugu bibanyi nta nyinshi ariko baratanga itomoye yerekeye ibiriko biraba hanyuma nkabona n'abita ngo n'abazungu ngo ni opinion international mm.
nabona umenga ibyo bavuga ntibitomoye ngaca mvuga nti biragoye yuko umuntu yogwa muri ibi bintu agatanira impanuro na wene atanyinshi zitomoye afite Mm.
yego ngabo leonce ubwo se umuti waba uwuhe abahanzi murahanura impanuro zanyu ntizumvikane uko bikwiye ntizumvikane mu gihe bikwiye ubwo inama se wagira abantu kugira ngo impanuro zanyu zijye zumvikana n'izihe abantu burya Yego.
biyumvira imbere y'ibihe icyo twita avangardiste cyangwa piyoniye dide twebwe rero mu bahanzi ibintu tuba twarabibonye cyangwa twabibayemo tukarondera ukuntu twohanura abantu tubicishije mu bintu by'urukundo ariko tuko turavuga urukundo ni ukuvuga gukunda igihugu gukunda abo mwavukanye gukunda ababanyi gukunda abanyagihugu hama tukagerageza kureba n'impanuro ingene twotumbereza ingene iterambere ry'igihugu cyobaho ku neza y'abatwara n'abatwarwa ariko ngo kidumu aje kubivuga burya turatanga indirimbo nka jewe nsigaye ndi umuhinga w'amasinema hariyo n'amasinema tugira amasanamu twerekana kugira ngo twerekane inzira abantu bashobora gukurikiranya kugira ngo twubake igihugu eh, twubahirize agateka kazina muntu twubahirize ibintu eh, ibidukikije kuko urazi ko mu ngwano burya ntihapfa abantu gusa muga harapfa n'ibintu byinshi by'ibidukikije Mm.
ari ibikoko ari ibiterwa ni byinshi cyane byononekara ariko rero iyo hageze ingwano kubera umuntu wese aba afise nibaza ibitekerezo bye n'imigambi yiwe hari ababyumva hari abatabyumva babanza kurwanira no kuvuga inyungu zabo ku ruhande rwa politike n'imbere yo kurwanira ineza y'igihugu n'ineza y'abanyagihugu ibyo rero mugabo ikitunezeza turahura n'abantu benshi uko bimeze kose Ba- ndazi ko hari abama bahagarika kiduma akambwira ati mutama wararinje neza ni ukuri kose watanze impanuro nkingene nanjye mpura n'abantu benshi bambwira ati kajya karimbo kawa karinje kuva kera ariko gushika n'ubu ntigahinduka muva n'akarimbo narinje muri mirongo irindwi na gatatu waca imyaka mirongo ine ariko n'akarimbo gushika n'ubu bacumviriza kandi abantu bashima kubera inyigisho zirimo muga izo nyigisho si ukuvuga ngo bose barazikurikiza hari abazumva hari abatazumva Mm. none iyo ndirimbo sagamba burundi rero iyo uvuze uti sagamba burundi n'abarundi barimo ni mube muretse noneho twumve sagamba burundi ya ngabo leonce n'impanuro zirimo
tega yemwe murazi uburundi kibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu nkuba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore k'ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima w'afurika w'amata n'ubuki watanze akarorero kukurondera ubuntu n'ubutungane amakungu atubise ati mbe ni kagahugu oya sagahugu igihugu cyifashe ubumwe n'ibikorwa be n'amajyambere kenyerezi gume barundi twese umutima turwanya akarenganyo n'uburyarya bidutesha kuba ku burundi nitwivuna basi amajambere batononera umutekano
ngabo leonce ati sagamba burundi dukenyereze igume barundi twese b'umutima turwanye akarenganyo n'uburyarya nitwivuna abansi b'amajyambere batwononera umutekano inshuti zacu kuri telefone dufite musafiri musafiri we urahura akomeye twego ndaho none wumvise uko kidumu n'imbonera- n'imbona jean pierre na ngabo leonce batangiye ikiganiro hari icyo ushaka kubunguraho inama kungura n'abarundi n'abandi bose inama cyangwa se hari ikibazo ufite ni ikibazo mfise ye Nago- nagomba maze ndabashimire nuko nuko Eh, kidumu rero kidumu nangabo ndabashimiye ko batanga indirimbo z'impanuro Mhm.
ariko nagenda babaze hariho abandi baririmbyi twumva bo badatanga impanuro mugabo batanga eh, indirimbo zo gukokeza Eh, nk'indirimbo tuba twumva mu- mu mato- iyo hageze amatora zirimbwa n'abaririmbyi bamwe bamwe bavuga ngo bacemwo bacemwo ngo bategere irya nyuma ntabwo ndababaze mbe aho wo mubahanura iki nicyo nabaza murakoze reka tubanzirize kuri ngabo leonce ngabo we wa- abo bantu wabahanura iki icyo navuga ntarinze kuvuga ibyo guhanura mugwiza kumva yuko burya aba- abahanzi nyine mu bita nka twebwe eh, ducuranga iby'umuziki turi ubwoko bwinshi wara nka jewe hari igihe bambwiye ati ati kera mwararirimba ngo ubu basiga baririmba ukundi kuntu icya mbere ni ukumenya yuko eh, ukuririmba ari ibintu twita eh, ritme cyangwa ibyo turirimba hari igihe usanga bijyanye n'umwanya iyo mvuze umwanya hari nk'umwanya wa kera kumbure twaririmba cyane cyane ibyo guhayagiza igihugu ko twashaka ko turi mu ba mbere twashaka kumenyesha igihugu cyacu ko Burundi ntibwari buzwi cyane mu makungu ngo buvugwe cyane urumva mu ruhara turimo byo kuhingura eh, ibyo ari byo kurimba cyangwa iby'amasinema twashaka kuraba ukundi kose twoshaka kubwira ngo tubyerekane bigajyana kandi na nuvuga na style cyangwa mode y'imiziki uba muri icyo gihe ubona nk'abahinzi b'ubu abahanzi b'ubu baje mu gihe nka- nuvuga u- iyindi generation aricyo bita urunganwe rw'ubu baje hari ibintu bita tuvuge nk'ama- nk'amazuke cyangwa ibintu bya hipu hopu by'amarapu urana nk'ibyo twebwe ntabyo tuzi ko ntibijyanye na- n'urungano rwacu mugabo ubu ni rungano rwabo nibyo barimba kubera influence bagira eh, ibiza biva muri amerika bigaca i burayi gushika naho bishika muri afurika ama rero icyo ni icya mbere icya kabiri mubwiza kumenya yuko eh, hariyo umuntu ahingura ururirimbo kuko arwiyumviriye ubwiwe bwite n'abandi bahingura ururirimbo kubera icyo twita komande komande rero iri kwinshi urabona ngiyo bariko baragira kampanye yo kugira ngo bacandire agisha ibibondo bagwanye ibya kolera cyangwa bagwanye ibintu bya sida haraza nk'imirwi cyangwa novuga nk'amashyirahamwe avuga- umwe wese ku- ku ruhara ajejwe agasaba yuko bamuhingura urwo ruririmbo nico kimwe rero ku ruhande nk'abo mubavuga ati bacemwo baba basanzwe bari nko mu bintu bya politiki bari mu muhari kanaka uwo muhari ukaba wabasabye ko bahingura urwo ruririmbo ibyo rero byo kuri jewe umwe wese ndamushyira mu kibanza ciwe nta n'umwe ushobora kuvuga ati yagize nabi cyangwa yakoze nabi kuko biva ahageze urumva ariyo n'abaririmbira mu misa bo eh, ugasanga nk'ubu hariho igiharawe bita amagospel ibyo kera imbere ya mirongo icyenda na gatatu mu burundi nta magospel twari dufise ariko ubu byabaye byinshi amashengero yabaye menshi ugasanga amakarite yose ku mu- nko ku- ku izero imwe harimo amashengero ashika nk'anatanu icabizanye nkeka ari nko kwihebura kubera ibihe bibi dusigaye tubamwo hama abantu bakarondera nyene bagarukira imana canke bagatangura kwemera eh, kristu bakemera kumureza izuka ryiwe ingene azobakiza urumva bijanye n'ibihe ariko se Ivyo ngabo rero umwe wese ku ruhara rwiwe aba arimwo Ah.
jewe ndovuga yuko umwe wese arafise igituma ya- yaririmbye ico kintu ariko se ngabo uyu musafiri yabajije mwebwe mutanga ubutumwa bwa- bw'amahoro abandi nubwo yego baba bakoze izo ndirimbo za komanda baba bakoze ibyo bihangano bya komanda ariko ugasanga noneho barigisha amacakubiri barigisha abantu ngo bacanemo I- impanuro wabaha ni iyihe abo ngabo bavuga ngo tubatsembe tuvuge nko mu rwanda byaragaragaye ukuntu interahamwe zagendaga ziririmba ngo tubatsembatsembe tubatsembatsembe bene abo ngabo ba- bashaka gutsemba abandi bashaka gu- guhonya abandi bashaka kuryanisha abandi mwebwe i- i- impanuro mwabagira nizi nkawe cyane cyane leonce umaze igihe kirekire mu mwuga w'ubuhanzi oya umva impanuro ni imwe impanuro nkuru ntungiha urwaruka ura- urwo ari rwo rwose barabacuraranga cyangwa baba eh, arabagira amasinema konsiga ni mu by'amasinema cyane ni uko boza baratanga ibyiyumviro zibi- bi- bifise intumbero zo guhuza abantu zo gukundanisha abantu icyo ni ikintu gikomeye kuko iyo uri kurigisha ubicija mu ndiri mu bintu by'ukwankana cyangwa ibyitsembatsembe ngene mu- mu byita Mm.
ari mu by'i- byo guhonya guhonesha ubwoko ibyo nta n'umwe byerera kuko ni kera ni vuba birateba bikakugarukako icyo nampanura urwaruka rw'ubu ni uko ubu u- twaraciye mu magume menshi twaraciye mu bwicanyi bwinshi twaraciye mu bintu bitubabaza cyane urumva turakeneye n'ukuri kose inyigisho zitwigisha amahoro gukundana iterambere akaribyo n'amasaha ko bashigikira ko cyane Mm. radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turimo tuga- turaganira na ngabo leonce na kidumu n'imbonera jean pierre ni abahanzi b'imena nk'uko mube- mubizi turaganira rero ku ruhare rw'abahanzi mu bibazo uburundi bufite bufite muri iki gihe no muri rusange mu- abahanzi bafite uruhe ruhare mu gihe cy'amakimbirane mu gihe cy'imyiryane ngabo leonce rero amaze gusubiza musafiri nagira ngo noneho kidumu nawe umudamu witwa nawomi amumbariza ikibazo nawomi uraho ndaho urakomeye ndakomeye nashaka kwanza nsuhuze kidumu yego yego ubwo nari numvishije kidumu avuga ati ngo urumva hariyo abamusabye ko yaririmba noneho kubera ko yaririmbye ubwa mbere yumva ko atantega gifite zo kuririmba kuko byananiranye ko abatware ba- batahura bavamo mu byo barimo noneho nashaka mubaze ubwo ntiyoba afite ubwoba kuko uwuririmbye wese nka nka egizampu umuntu yavuga ati nka mukombozi yararirimbye noneho arirukanwa mu gihugu ni benshi ni benshi baririmbye ntabwo yoba afiteho ubwoba bwo kuririmba kugira nawe niba nibamufatire ibihano bi- bi- bikomeye kuko ari hanze y'igihugu buriya ntazinjire no mu gihugu nawomi urakoze rwose kidumwe ngaho rero nta bwoba ngira kuko n'ubwa mbere niho ari bikomeye cyane amasasu yari menshi imigwigwana na leta yari myinshi nta bwoba nigeze kugira kandi ikibazo icyo gihe kigitungura byaboneka nk'uko umenga ni iby'ubwoko ikibazo cy'amoko cyari gihari hanyuma mu nyuma babikemuye arusha tuca tubona bwa bundi yuko atamoko yari ahari yari i- i- ikibazo cya politiki na n'ubu nta bwoba mfite ahubwo gusa sindinda kubiririmba ngo niyo bica byinjira mu mitima reka nabivugire ku iradiyo atabwokera ngo nerekane ko atabwoba mfite abanyepolitike bari burundi baravuga yuko amasezerano y'i Arusha asa n'ayahonyanzwe ayo masezerano yabonetse bagize ibiganiro akamoje ndabateye bijya biganiro bakoze kijya gihe ntibagire isoni ntibagire isoni imbere y'abanyagihugu n'amakungu gusubira kandi mu bindi biganiro byo kugerageza erega n'imodoka nshyashya urayigura ariko ntugire isoni kuyitora ku mumekanisiye yononekaye imodoka urayigura bakakubwira iyi modoka ni zero kilometere nta ntamu iragenda ariko bitebe bitebuke ipine rizopasuka bitebe bitebuke uzokumvaho kumenga irafise umucanwa mwinshi igomba kujya kandi ku mufundi bayirabe urabyumva je nibaza yuko uburundi bumeze nk'iyo modoka yari kiragenda iyo modoka rero sasa iri kiragenda nabi
muri iki gihe bicare Eh.
bavugane muri iki gihe ntibicare kandi bavugane umuntu wese yumvira yuko option yo guca mu ntambara turabyanze ntibishoboka Mm.
yaba leta iri ku butegetsi yo kuyumvira yuko yoca mu ntambara turabyanze Mm.
yaba abatavuga rumwe na leta biyumvira yuko gufata ibigwanisho ariyo nzira turabyanze kuko mu nyuma bifata intumbero ya mbere yuko ari ubwoko banaka ngo nibo bageramiwe ihonyabwoko rigira bikorwe mu nyuma tugaca dusanga bwa bundi si iby'ubwoko ni ibyicaro bya politiki Mhm. kandi nanone nk'uko nda kubiririmba Eh.
sinibaza yuko na Union Européenne iririmba ariko bakayumviriza sinibaza yuko East Africa Community iriko iravuga ibanza kuririmba ni bande bazi kuririmba Mhm.
uhuru Kenyatta arazi kuririmba canje Paul Kagame nyakubahwa Paul Kagame arazi kuririmba oya baravuga ijambo rikumvikwa je Ah.
nibaza yuko ba- igihugu kwanza mu gihugu abantu babanze kutubona ko natwe dufite ivyumviro yego imbere yuko tuyibongoza mu majwi Mm.
baduha icyubahiro yuko na twebwe twiyumvira n'abantu nyine bajya bubahwa birababaje cyane yuko kubera yuko twebwe na twebwe tudashaka ubutegetsi abahanzi tutaba turi ko turwanira ubutegetsi baca babona ko umenga ujya azovuza umuziki gusa tutaragurike nta bindi oya turafise ivyiyumviro kujya bumviriza abakuru b'amadini na twebwe dufise abantu batwumviriza benshi kandi bazi ko turi abaridere ba opinion batwumvirize si ngombwa yuko tubanza gushyira amafirima hajya ngo tuvuze umuziki batwumvirize muri make rero Yego.
message yanjye ni uko bitobatera isoni bicarane kandi bavugane amasezerano niyarusha twari tuyamazemo imyaka cumi nimba habaye pane kujya kw'imodoka woba waraguze kujya kw'inzu nshasha woba warubatse ushaka kuyisiga irangi kandi ushaka Mhm.
kandi kuyisanura ahantu yoba yagize umugaga bicarane bavugane ataku kumva isoni ngo basubiye kandi mu biganiro kidumu rwose izo ni impanuro zikomeye cyane inshuti z'ijwi ry'amerika mura- nyine murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone kandi dufite diomed diomed uraho neza turaho urakomeye yego turakomeye yego turakomeye ngaha mu burundi mu gisagara cya bujumbura ye nuko ha- turi kuganira rero na kidumu na ngabo leonce hari ikibazo wumva ubafitiye cyangwa se impanuro nawe wumva ushaka gutanga ku banyagihugu yego nashaka eh, mvuge ku ku byerekeye inyinshi y'iwanjye nshaka kuvuga ku byerekeye abaririmbyi turabye abaririmbyi b'u Burundi hari abaririmbyi b'u Burundi tura- tuhereye kuri Mukombozi Ransori bose barahunze ahubwo nibarabe kunyene bo- bokurikiza aba- a- u- urugero rw'abaririmbyi kunyene baririmba neza kuko turabye nk'abaririmbyi bagiye baratotejwe bamwe bamwe barangajwe nibara kunyene bo- bogaruka bogaruka ku bundi kugira twubake igihugu cyacu kandi a- abantu ba- bo batoteje abaririmbyi kugira nabo ba- bakurikirane kuko tu- turabye twebwe abarundi turabona abaru- aba- abaririmbyi bara- bararenganwa cyane rwose kandi kandi baririmba indirimbo zi- ziwubaka kandi bafite ibyiyumviro byabo nibara kunyene abaririmbyi bo- bubahiriza kabisa kuko natwe turashaka ko aba- natwe uburundi bwo- bwoba neza ku- kuko n'abanye- n'aba- na- n'abantu ba- boba ba- ba- batoteza abanyepolitike bose bakaraba kunyene boba- bobagarukira ba- bakagaruka mu burundi kuko natwe mu burundi nta- nta mutekano dufise nka- na twebwe mu burundi kuko turabye nk'ibihe turimo hari ibintu bi- bitoroshe nibarabe u- uburundi kugira bugarukirwe kuko turabona bata- badasenyeye uburundi bwacu turabona ko uburundi butakira neza murakoze diomed urakoze nawe ngabo rero murakoze namwe ngaha ku- ku ijwi rya amerika ye ngabo uru- wamubwira iki icyo namubwira murabona ari ibyiyumviro namye ndatanga kare ndabwira yuko burya abacuraranzi n'abantu rimwe na rimwe biyumvira imbere y'abandi cyangwa bagaserura ibyiyumviro by'abandi bo batazi kubicisha mu ndirimbo biri ku biri hari icyiyumviro bashaka guserura muga hariyo n'umu- n'umu- ni- nuvuga umudiho eh, iyo avugije umuziki ashaka ko abantu batamba akaryoherwa bagatamba iyo ageze ngaho rero navuze yuko dukeneye ibintu bitwubaka ariko ngavuga nti burya hari ubwoko bwinshi bw'abacuraranzi hari icyo bita abacuraranzi angaje ni bamwe bakoresha ibyiyumviro byo kugira ngo barabe ingene eh, bobwira abantu intumbero z'uku- z'ukubana intumbero zo kubaka igihugu cyangwa intumbero ya politike eka n'ibindi ku bwanjye rero simbona yuko hari umucuraranzi yozira cyangwa agahorwa ururirimbo yaseruye uko rumeze kose hari ikintu bita eh, ngaha iwacu eh, burya ari ikintu bashobora kuraba ati urwo ruririmbo rusotse ni urwonona eh, ibyiyumviro by'abantu cyangwa ni imigambi yo guhonya ubwoko cyangwa ni imigambi yo gu- yo gu- yo gusotora cyangwa yo guteranya abantu ibyo rero bigarukira ku maradiyo asanzwe atanga iyo miziki aserura kugira ngo bamenye icyo bita kugosora imiziki bocisha ku maradiyo yabo cyangwa n'iyo batocishamo ndetse n'ibyo bya politike mu bwezi two turavuga na voix de, de l'amérique Eh, hariho umuririmbyi kera yigeze kuririmba ibishegu akabicisha mu iradiyo urumva iyo umaze kurimba igishegu mu iradiyo uzi ko iradiyo mvirwa n'abana b'imyaka yose burya si indirimbo zose zari zikwiriye guca mu maradiyo mugabo umucuraranzi arafise uburenganzira bwiwe bwo kugira ngo ahinga ururimbo urwo ari rwo rwose nicyo kimwe n'abasineyase niyo marage mu masinema murazi nk'iburaya barafise ukuntu bagira imirwi bakavuga ati iyi sinema ntishobora kubonwa n'abana batarenze imyaka cumi n'itatu Mm.
cyangwa cumi n'umunani cyangwa mirongo ibiri n'indirimbo ni uko nyine rero hari indirimbo zidakwiye gusohoka novuga ngo mu nsamizi kuko zishobora konona eh, imico kama cyangwa akaranga k'abantu cyangwa zishobora ku- guteranya cyangwa ku- gutuma abantu bajya muri byo nyine tuba ko turavuga by'ugu- eh, byu- byu- byo guhonesha ubwoko ibintu hamwe n'ibyo niko se ngabo Ibyo rero- ngo- none se nk'ubwo ngubwo umuhanzi we ntashobora gukora ibintu binyuranyije u- yego ibyo ngibyo tu- uvuze ni nk'ibinyuranyije n'umuco kama n'indero ariko rero hariho n'amategeko amategeko ahana nk'abantu bahamagarira abandi kwicana umuhanzi wese ntabwo amategeko ashobora kumugeraho tuvuge akoze igihangano ni indirimbo cyangwa se ni sinema i- i- i- inyuranyije n'amategeko we ntabwo byam- bamuhana E- e- ega ibyo nibyo nabiko ndavuga nyine Ye.
iyo umaze gushika aho umuntu ashobora kugira agacuranga nk'ururirimbo ruteranya cyangwa rutuma abantu mu itsembatsemba ry'ubwoko nyine ba- babivuga mu- mu ki- mu mu rwanda Mm.
ibyo urumva aba ari umu- aba ari umumenje aba ariko arateranya atuma abantu gusesa amaraso Mhm.
uyu abwizwa guhanwa hariyo amategeko a- ajyanye n'ibyo bintu cyo kimwe n'abandi banyagihugu cyangwa benegihugu bashaka gu- kuza baravuga amajambo gusa batarinze kuririmba Mhm.
ibyo ni ibisanzwe hariyo amategeko bujya kubariza nicyo gituma ngani iwacu mu burundi ari ikintu bita conseil national de la communication Mm.
ni urwego ruraba ibintu byose bisohoka biciye mu bimenyesha amakuru cyangwa mu nsamizi cyangwa mu ma- mu- mu- mu- mu mboneshakure kugira ngo barabe ko ibyo bintu bi- bi- bijyanye n'imi- n'imibereho y'abantu cyangwa bijyanye eh, ni- n'intumbero y'akaranga iyo bigiye iruhande rero hariyo Mm.
amategeko agwiza kumuhana mugabo nicyo gituma navuga nti eh, a priori nta muntu yozira udango umuhanzi a- a- bu- bubuza guhingura ururimbo rwiwe ubwo ni Mm.
uburenganzira bwiwe icyo bita eh, droit de- droit d'expression Mm.
ariko rero abariho ibihano cyangwa eh, amategeko avuga ati ibi ibi birashobora gusohoka ibi ntibishobora gusohoka radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na kidumu n'imbona jean pierre ariko uzwi cyane nyine ku izina rya kidumu turi kuganira kandi na ngabo leonce ni ku ruhare rw'abahanzi mu bihe bikomeye nk'iby'u Burundi burimo muri iki gihe dufite kuri telefone saluma saluma uraho neza ndagize mwiriwe urakomeye ndaho ndakomeye ngaho rero urubuga ni urwawe yewe musanzwe nakwikirana ikiganiro ngerageje kura- ku- kumviriza abo bashinga nawe babiri y'abangabo leonce canke n'imbona jean pierre batazira kidumu mu bisanzwe indirimbo zabo uraziye bagitangura ni abantu bi- bagerageje uko bashoboye gutanga impanuro kandi zikomeye rwose ku murundi afite akarangamutima kandi akunda kino gihugu co kimwe n'umuhisi christophe eh, jean christophe matata mu bisanzwe rero ugerageje kuraba abo bantu baragerageza uko bashoboye bagatanga impanuro kandi ukabona yuko ibyo bavuga ari ibintu biriho kandi byari bikwiye gukurikizwa mugabo ikibabaje byo gerageje nko kuvuga nko kuri nimbona jean pierre tuzi ku izina rya kidumu je nibuka sinzi ko umwaka wa rwanda utewe neza harimo mu bibiri na cumi yarigeze kuba aje nga mu burundi agomba kuririmba umengo yarafise konseri amatora yayimirije ubwo rero bamwagiza yuko yoba yari poroshe yumva yegereye cyane umu- umunyapolitike nga mu burundi yari akomeye yitwa hussein rajabu ubwo rero baramwurabuje je niyumvira yuko yavuye no mu burundi bitameze neza mu nzira zitameze neza ubwo rero mu bisanzwe icyari gikwiye gukorwa abanyapolitiki bari bakwiye kumenya yuko i- i- indirimbo nk'abo bacuraranzi ari abantu bafite ibyiyumviro kandi ibi- byinshi bivuga ko usanga ari ibyiyumviro by'abantu benshi badashobora kuronka aho bavugira aho bagaragariza ibyiyumviro byabo ubwo rero impanuro batanga abo bantu zari impanuro zikomeye rwose kandi zari zikwiye gukurikizwa mugabo ikibabaje ni uko uca umwengo abanyapolitike baca bagomba kubitirira uyu na uriya hanyuma ugaca usanga birateye ingorane nk'uko byabonetse kuri uwo nyene bahejeje kuvuga Mm.
eh, yitwa mukombozi aho yataye akomoka kandi ukurikiye mu ndirimbo yiwe ya- n'impanuro yatanze nta zina ry'umuntu yavuze Mm.
ubwo rero jewe avuga nti kidumu ahubwo namere na- namere nk'umugabo ubwo irya ndirimbo ayisubiremo ayicurarange neza kugira ngo n'utayumvise atumvise impanuro yavuze